murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mu mwanya wa diane inahazwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika igihe cyose leta izodusaba abo bajya muri iyo komite bizaduhimbara tuzobatanga ibyo twasaba ni uko twakorana neza mu kubashyiraho mu kubiyumvira ko hanyuma tukabashyikiriza tubazi neza uwo ni musenyeri Ernest bigirimana arongoye isengero rya ngirikane muri diyosezi ya bujumbura avuga ku gikorwa cyo gufasha abatishoboye mu burundi ko nibasabwa gutanga amazina y'abazajya muri komite yo gutanga gusaba imfashanyo bazayatanga nta gushidikanya iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya turabararitse mugume hafi ya radiyo yanyu na telefoni zanyu mbere yo gukomeza ikiganiro iwanyu mu ntara tubagezaho buri munsi muri aya masaha tubabwire amakuru make avugwa muri iki gitondo minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yamenyesheje ko ihagarikwa n'igipolisi ry'umumenyeshamakuru ku kibuga cy'indege ben umunyamakuru w'umunyamerika ben gurion ryabaye ikosa ryaturutse ku kwibeshya kw'inzego za leta peter beinar umwanditsi w'ikinyamakuru cy'abayahudi forward ukunze kunegura leta ya isirayeli yahagaritswe ahatwa ibibazo n'inzego z'umutekano ku bijyanye n'ibitekerezo bye bya politiki ibyo byamaze igihe cy'isaha uwo munyamakuru yari muri isirayeli gusura inshuti beinar avuga ko yabajijwe niba hari uruhare yagize mu mitwe ihamagarira ubwicanyi muri isirayeli cyangwa se imitwe ibangamira demokarasi muri icyo gihugu mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya netanyahu bavuze bati israeli ni igihugu giha ikaze uwo ari we wese haba abatavuga rumwe nacyo cyangwa se abagishyigikiye riti israeli nicyo gihugu cyonyine mu bihugu by'akarere k'abarabu aho abantu bashobora gushyikiriza ibitekerezo byabo mu bwisanzure budasanzwe amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri irani aravuga ko abategetsi bo muri icyo gihugu batangiye bataye muri yombi umwe mu bantu baharanira agateka ka muntu hagati mu gihugu ibyo bikaba bibaye nyuma y'aho barekuriye undi wari amaze imyaka icumi afunzwe biturutse ku kuba yarafashe amafoto y'ikinogo cyakekwaga kuba cyarahambwemo abantu benshi icyarimwe tunyaruke noneho muri afghanistan aho baraye batangaje ko mu minsi ine bamaze barwanya abatalibani mu gisagara cya gazani hamaze gupfa abasirikari ba leta ijana hamwe n'abasivili mirongo itatu mu bishwe hakaba harimo abarabu abanyaceceniya abanyagihugu bo muri pakistan generali barhami uri mu gihugu cya afghanistan ararahira ko bagiye kugarura umutekano muri iyo ntara mu minsi mike ni nyuma yo kuba uh, ni nyuma y'uko birukanye abatalibani muri icyo gisagara nshuti turi kumwe ikiganiro mu kanya iwanyu mu ntara radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira ku mirongo migufi mu burundi naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi nyine ni mirongo migufi mu rwanda ijana na kane n'ibice bitatu n'ijana na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mugume hafi ya radiyo yanyu mushobora kandi no kutugeraho kuri radiyo yacu arubaze jemera akadomo kome no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu voa urubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kome ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tujye rero mu ntara mu burundi mu ntara y'uruyigi abanyeshuri bahunguka bava mu gihugu cya tanzania bavuga ko bafite ikibazo cyo gushobora gukurikira inyigisho bagarutse mu gihugu kubera ko bitandukanye cyane n'ibyo bize muri tanzania abajejwe indero uburezi muri iyo ntara ya ruyigi bavuga ko icyo kibazo bakibona bagasaba leta kugwiza ibigo byo kongerera ubumenyi abo bana mbere yo kwinjira mu mashuri y'uburundi inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu fidel dantuwane nsabimana abenshi muri abo bana batahutse bava mu gihugu ca tanzania bavuga ko ivyigwa bibagora ari cane cane ururimi rw'igifaransa n'inyandiko y'ikirundi kubera ubwo bumenyi bwabo buke biba ngombwa ko abo bana basubizwa inyuma kugira ngo bitaze bashobore gukurikirana ivyigwa ku rugero rw'abandi uko gusubizwa inyuma naho bibababaza birabashoboza kuja ku rugero rw'abandi ariko abandi bakavuga ko biyaca intege ku ishuri ryisumbuye rya muriza komine butaganzwe intara ya rwigi ijwi rya amerika ryarayaze na bamwe muri abo bana bahungutse bava mu gihugu ca tanzania baravuga ingorane bahura nazo hariho ivyigwa bimwe bimwe vyaza biratugora ugasanga baradusubije n'inyuma tubanje kurindira nk'umwaka ariko tukamenyera buke buke tukabandanya nk'ivyigwa vy'ibifaransa navyo nyene vyaza biratugora natwe nagiyeho ibintu byagiye birangora n'ibyigwa by'igifaransa kuko tanzania nta by'igifaransa byinshi byariyo na te- na siyanse tekinoloji n'igifaransa cyane cyane batavyo twari twaramenyereye badusubikiye n'inyuma nyine turasubiramo ubu n'imitende turaza turagerageza turiko turamenyera buke buke igifaransa nacyo kigora cyane ibindi nyine nk'ibi gusa twagiye turashobora bike bike bimwe dushoboye twaragize ibibazo kubera ko tuvuye mu nkambi twaje dusariya tutaratangura ama examen dusanga ino naho systeme bariko barigiramo ama examen araremvye bica bituma tumara igice cose muhira cya kabiri ntacyo twakoze ko nta ma result ya examen twari dufise tutangura n'igice cya gatatu Eh, ibijyanye no kwandika byarangoye kubera ko nkiva hariya ah, ibintu byo kwandika ibiharuro n'imperekeranya byarangora je narababaye gusa bambwiye ngo subira inyuma narababaye gusa kubera nanje sanzwe nkunda ishure nta ntege bya- bya- byamvunye narasubiye ndabandanya uwo mwaka basubitse inyuma ndiga ndiga ndabandanya ndasu- ndaja ku rugero rw'abandi jean claude hajayandi umugenzuzi w'indero muri komine ya butaganzwa aremeza ko ico kibazo gishikirizwa n'abigisha iyo turiko turakurikirana abigisha ikiganiro tugiranira iyo duhejeje kugira visite do classe kenshi baratubwira bati twebwe duhura n'abanyeshuri bafise inivo zitandukanye cane haba mu mvugo canke muri mu nyandiko kuko baratubwira bati na cane cane turafise ingorane y'abanyeshuri bavuye muri Tanzania ikirundi n'igifaransa kirabagora cane turavye systeme dukoreramo muri Tanzania kenshi usanga ari systeme y'abongereza bagomba kwiga mu congereza mugabo natwe no tukaba turi ku- muri systeme y'abafaransa igifaransa rero na cane cane ko ari rwo rurimi abigisha bigishamwo hamwe n'ikirundi ivyo bintu rero ngo birabagora cane bigatuma abigisha nabo bagira ingorane naho ku myidogo ya bamwe muri abo banyeshuri bahungutse bava muri tanzania aho babazwa no gusubizwa inyuma jean claude hajayandi agira ati mu bisanzwe umunyeshuri kumusubiza inyuma mu gihe atarayobewe is- ntivyari vyiza mugabo kandi kurekura umunyeshuri ngo yimuke ataho ariko arashika kubera ubumenyi buke numva mbere tuvuze kubasubiza inyuma umenga umunyeshuri yohava yumva umengo baramuhohoteye ahubwo kuba ukubasubiriramwo kugira ngo baje kugera rumwe n'abandi babone kwimuka bavuga bati turafise ico twimukanye turavye nabo tujanye Ah, ku ku- kuwo ucavuga ngo tubareke babandanye kandi hariho ibintu bibagora inyandiko canke mu mvugo numva navyo nyene bitoba vyiza uwo mugenzuzi w'indero muri komine ya butaganzwa arafise ico asaba leta n'abayifasha ku bijanye n'abo bana twe turavuga duti mm, nk'abagenduzi b'amashure aha harakwiye impinduka abanyeshuri bava muri tanzania bakaronka inyigisho zihuta kugira ngo barabe ingene bo bobagirira ku nivo umwe wese ku nivo ariko araba mu wa mbere bakaraba ukuntu bobashirira ko utuntu nk'ubu muri vakanse canke abo mu wa kabiri bivanye n'inivo murabona ko indimi zigishwa ku nivo haba mu wa mbere mu wa kabiri bagenda bariga ibintu bitandukanye kandi no kubandanya abo banyeshuri bahunguka bava mu gihugu ca tanzania uretse ko basubizwa inyuma hari n'igihe bataha umwaka w'ishuri ugeze hagati bikaba ngombwa ko bicara bakarindira umwaka ugahera imuriza muri komine ya butaganzwa intara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi fidel natwandisabimana ku bw'ijwi ry'amerika fideli urakoze icyo kibazo cy'abana mu myigire mu bihugu bitandukanye leta y'u Burundi yaracyumvise ubu abana barenga ibihumbi bibiri na magana atanu bahungutse cyangwa se birukanywe bagiye kwigishwa indimi z'ikirundi n'igifaransa mu ntara ya kirundo umuyobozi w'amashuri muri iyo ntara avuga ko bagiye kubategura kugira ngo bazashobore gutangira umwaka w'ishuri bashobora gukoresha indimi zitangwamo amasomo mu mashuri y'u Burundi inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze abarimu batanguye gukarihirizwa ubwenge mu buhinga bwo kwigisha abana bahunguka canke birukanwa bagera ku mirongo ine n'umunani batowe mu makomine ane yakiriye benshi gusumba ayandi ayo makomine ni busoni bugabira vumbi na bwambarangwe nestori musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo avuga ko bazoshimikira cane ku ndimi zikoreshwa mu gutanga ivyigwa kubera twigisha cyane cyane mu rurimi rw'igifaransa naho n'izindi ndimi zigwa abana rero bagaca bagira ikibazo cyo gukurikirana ibyigwa nk'abandi mbere bandi baranagira ingorane mu kigo cy'ikirundi kuko bataba bakizi neza benshi bataba bakuriye mu burundi izi nyigisho rero zigomba guhugura abarimu bazoza barakurikirana abo bana na cyane cyane bazaba bahugurwa mu iki kijyanye n'ururimi rw'igifaransa n'ikirundi n'icyongereza bamwe bamwe ngarutse inyuma umenga igiharuro nyezina cy'abana bashoboye gutorwa mu biharuro byamaze indwi biri ko biregeranywa ni abana bashika ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo itandatu n'icyenda baba batowemwo abo bana birukanywe abahungutse n'abana b'abadeplase ntibibagiwe abo barimu bariko bakarihirizwa ubwenge n'abahinga b'ishirahamwe mirongo umunani n'indwi burundi ryitaho kazoza kugwaruka benedikito muhimuzi arongoye iryo shirahamwe avuga ko abana mwe nabo bakenera abigisha babitaho gusumba iyo bari mu vyigwa ibitigiri biguma biriko biraduga vy'abana bahunguka uh, n'abana basanzwe uh, bari mu gihugu mugabo batari wabo uh, bivuye ku mvo nyinshi ari mvo zijanye n'inzara canke zijanye n'ibintu bidukikije nk'ibiza byinshi abo bana n'abana usanga by'ukuri kubera ingorane ziba zibariko badakurikira neza mu ishuri birakenewe rero ko abigisha aboneka abigisha bofashwa kugira ngo bafashe abo bana kuba batavuga neza indimi zikoreshwa n'abasangwa biratuma kandi abo bana bahunguka bakumigwa muhimuzi ikintu nyamukuru usanga bakenye ni indimi kwandika ikirundi kwandika igifaransa mbere washaka no kukivuga umwana agiye hanze usanga agarutse afise ukuntu avuga hamico rero gituma no mu bandi bana bamutunga agatoke tukifuza rero ko twuha ubumenyi abigisha bo mu mashuri shingiro cyane cyane imyaka ya mbere kugira ngo bafashe aba bana gusoma no kwandika bafashe no kuvuga ikirundi abajejwe intwaro bavuga ko bizeye byinshi kuri izo nyigisho z'indimi zikunze kubera intambamyi abana bahunguka canke birukanwa remi bigira umusase ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo agejwe imico kama n'imibano nk'uko mubizi kuva mu bibiri na cumi na gatanu harahunze abenegihugu ngaha mu ntara yacu ya kirundo batari bake bahungira mu bihugu byo hanze u rwanda tanzania mbere hari n'abo twasanze bari bahungiye mu bihugu bya kenya na kongo rero sagaseseshwa rumuri abo bana barahari tukaba rero twizera yuko ibyo bikorwa bitanga uno munsi bizofasha cyane cyane abo banyeshuri bahungutse kugira ngo bajye ku rugero rumwe n'abandi bana basigaye mu gihugu bitegekanijwe ko abo bigisha bazomara iminsi ine bategurwa bazotangura kwigisha abo bana imbere y'uko uburuhuko burangira mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ni ikiganiro iwanyu mu ntara tujya noneho mu rwanda bamwe mu babyeyi bo mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda baravuga ko batewe impungenge n'umuco wadutse aho batuye w'abasore baka amafaranga abakobwa kugira ngo babone gushyingirwa uyabuze ntabe akibonye umugabo abo bagaragaza ko abakobwa badafite akazi cyangwa se andi mikoro bahoza ku nkeke ababyeyi babo ngo babahe ayo mafaranga kugeza ubwo banagurisha imwe mu mitungo bari bafite umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokere mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru umusore araza akagusabira umukobwa akamusaba ugira ngo ni umuntu witonze bagira ngo bajye mu masezerano ati singukura ahangaha iwanyu batambaye amafaranga uwo ni umwe mu babyeyi batuye mu murenge wa nyabitekeri muri nyamasheke aharagaruka kuri uwo muco w'abasore baka amafaranga imiryango bagiye gusabamo abageni ni umuco wiganje mu mirenge ya shangi nyabitekeri ndetse na bushenge yose yo mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda amafaranga yaka iwabo w'umukobwa nk'uko aba baturage babigarukaho ava ku bihumbi magana ane akaba yanagera kuri miliyoni y'u rwanda bitewe n'amikoro umusore ababonana ariko kandi n'aho atari arashakishwa mpaka abonetse tujya kubona tukabona umukobwa ari kurira ngo yabuze amafaranga aho umusore ati gurisha n'amabati uraramo gurisha n'umusarani nkunde mbona urugo n'agasamba ese mwana njye narubonye ntanze iki ibyo ni ibya kera ngo amasaha ya kera ntagiho mu rutara none izi mpinduka mu migendekere y'uko aho inyamasheke ziraterwa n'iki barabikora ku bw'abakobwa bavuga ngo babaye benshi bamwe nyine bakumva birambiwe yaba ari nk'umukobwa ufite imyaka nka mirongo itatu n'itanu akavuga ati reka mfe kuyatanga ndebe ko nava iwacu nabona iryo zina ry'ubugore mu gihe ubundi bimenyerewe ko mu rwanda n'ubwo inkwano ari nk'itegeko rigenwa n'umuco iyo itabonetse habaho ubwumvikane bw'imiryango ubukwe bugataha aya mafaranga umusore yatse yiyabuze n'indi mihango y'ubukwe irasubikwa yewe ikaba yanahagarara burundu uyu arasubiramo ibyabaye ku muturanyi we wari wayabuze umusore yaragiye ararambagiza arambagije rero ibyo yaba yarumvikanye n'umukobwa ababyeyi ntibabimenya ahubwo igihe cyo kuza gushyingirwa umusore yavuze ngo ntajya gushyingirwa bati impamvu ni iyi bati umukobwa amafaranga yambwiye ntabwo turi kuyabona icyo kibazo kibura ibisubizo ariko igihe cyaje kubona ubusobanuro ari uko bari uriya mubyeyi agurishije n'inzu n'inzu atekeramo bakunda abona amafaranga isambu yaragurishijwe ibintu byose biratangwa ku mugaragaro baremera babona ibihumbi niba ari magana arindwi magana atanu gutyo uyu muco w'abasore basaba amafaranga abo bagiye gushyingiranwa aho inyamasheke watumye havuka ibisa n'ubucuruzi mu gushaka abagabo hari n'igihe abantu nka muntu wenda akaba azi ko mfite ayo mafaranga akankoraho ubucuruzi akaza noneho akabihagaramo akavuga ko azabijyamo bikuzura noneho ku ruhande rwawe wenda byakunda nkaguha nk'udufaranga kubera ko wangiriye muri iyo dosiye noneho umugabo nyine nkamubona nubwo bikomeza gukorwa uko ariko abakuze barabigaya bakavuga ko ari uguta umuco nese bazongera agira agaciro mbere ya sebukwe cyangwa imbere ya nyirabukwe nta gaciro iyo umuntu w'umusore yihesheje agaciro aragenda agasaba umukobwa akamukwa yabura icyo amukoye akavuga ati twumvikane tugende twubaka urugo rwacu abo nibo bubaka urugo rugaragara iyo bihesheje agaciro ntibaka amafaranga ku rubyiruko ariko ni ikimenyetso cy'ubufatanye kuko ubuzima busigaye bugoye atari nka mbere waguraga inka y'icyatanu isambu ukayigura magana atanu none ubu nukugira ngo usize ikibanza ni ukubanza kujya kwishyura mu murenge urumva rero ntabwo wabigereranya n'ibya kera ubu ni ugukunda umukobwa akaguha ku mafaranga mukabirangiza ni nk'ikiguzi yahindutse nk'itegeko asanze ari byo wagezeho muratangiranye bushyashya nimba yinjiza magana abiri nawe uri kwinjiza magana abiri urumva reka hari ibyo asanze warakoze nibyo yarigiye kuba ati hari ibyo ndi bugufashemo wowe akabikwemerera ntabwo nuko ababyeyi babifata nabi bakuvuga ko habayemo agahato icyakora ibyo abakuze ntibabikozwa ndetse baratakambira ubutegetsi ngo bubafashe hatuye umuco utabasiga iheruheru ni ukuvuga ngo ngewe na bya bakobwa batanu wenda uriya mwana umwe mwemereye kumufasha kugira ngo agende aho uriya musore amafaranga none ko nyabonye uwo nguwo ngurishije isambu cyangwa inka nari mfite cyangwa yavuyeho ubu hariya bane basigaye nzabaha iki kariya ngaho bakwiye kudufasha leta ikadufasha icyo kintu kikavamo iyo ngengabitekerezo ikava mbese mu muco w'abasore gusa kuba ibi bikorwa mu bwumvikane bw'abagiye gushyingiranwa bisa n'ibikigoranye ko byacika na cyane ko aho bijya hanze ari aho aya mafaranga yabuze hakavukamo ibibazo cyangwa bikaviramo washakaga umugabo kumubura nakwibutsa ko aho inyamasheke ari naho mu minsi ishize havugwaga icyitwa isake y'umukwe aho umusore wabaga agiye gusura umukobwa arambagiza yakirizwaga inyama y'isake nk'izimano aho ibuze bikaba byanaviramo umukobwa kubengwa icyakora abaturage bavuga ko ibi byo bisa n'ibyacitse temisitokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokere urakoze tuve mu rwanda noneho dusubire mu burundi nyuma y'aho hatangiye guhimbazwa umunsi wo gufasha abantu aho nikora mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi gushize kwa karindwi abantu binubiye ko bakwa imfashanyo ku ngufu mu mujyi wa bujumbura ariko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ababikora batazwi kuri ibyo indongo z'amasengero zisaba ko icyo gikorwa cyakorwa mu mucyo ni mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyahuje izo mpande zombi muri studio y'i bujumbura diane ndonse niwe uyoboye icyo kiganiro abatumire ni babandi muri kino kiganiro musenyeri Eraste bigirimana murongoye isengero rya anglikane muri diyoseze ya bujumbura turabaramukije amahoro neza namwebwe terence ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mukaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji turabaramukije ndakuramukije ndaramukije abatumire bahereye bari hano reka ndaramukije n'abantu bose bariko batwumviriza baba abarundi canke abanyamahanga turamutse n'umufasoni odandu w'umwami muvugira ba ntaho nikora mwishyirahamwe fondasiyo tabita akisiyo namwebwe turabaramukije turabaramukije mwese n'abariko baratwumviriza muri sitidiyo twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya amerika aho tubandanya igice kigira kabiri cy'umunsi uherutse gushingwa hano mu gihugu cy'u Burundi wo gufasha ba ntaho nikora musenyeri Eraste bigirimana mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu baravuze yuko mu mugwi uzokora icyo gikorwa hazoba harimo abavuye mu masengero muriteguriye gutanga abo bantu kumbure ku ruhande rw'amashengero ngira ngo tuzoronka umwanya wo gusoma iryo tegeko neza turabe iryo tegeko icyo bidusaba icyo ridusaba tuzogikora kandi igihe cyose leta izodusaba abo bajya muri iyo komite bizoduhimbara tuzobatanga icyo twasaba ni uko twakorana neza mu kubashyiraho mu kubiyumvira ko hanyuma tukabashyikiriza tubazi neza uko tuzojyamwo ngira tuzocyumvikana na leta nk'uko dusanzwe dukorana ego umufasoni odanda w'umwami mwebwe namwe mvuga muti by'ukuri icyo gikorwa murabona yuko mugifisemo ikibanza ko muzobandanya ihangiro ryanyu yego cyane kuko n'ubundi twabikora uko nyine uburyo bwava mu banyagihugu tukabushikiriza abanyagihugu twebwe turazi n'icyo bakenye n'uburyo bakenye ega si bose bakeneye inge si bose bakeneye impunzu hari n'abahahamutse bakeneye kuvugwa mu buryo bw'imitima bakeneye urukundo bakeneye kwegerwa afegisiyo n'ibindi ego igikorwa cyo gufasha gisanzwe gica mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'agateka ka zina muntu nibo basanzwe babikora cyane n'imfashanyo zindi zisanzwe zitangwa n'andi mashyirahamwe icyo gikorwa nicyo cyari gisanzwe ikibikora kigayikorana kandi n'abo mashyirahamwe ntukuye yego nk'ayabahoda n'abandi ngo siko bizoba bimeze mbega ubwo buryo nta kuntu bushobora gushikira muri ubwo bushikiranganji nyene ku buryo icyo gikorwa kiguma kijejwe abo muri ayo mashyirahamwe nabo ngira abo mu masengero bari basanzwe babikora cyane ku buryo kitokwitirirwa nubwo ari cya leta umugambwe uri ku butegetsi nk'uko bamwe babivuga nk'uko babyiyumvira iyo ni ingwara y'abanyepolitike ubwa mbere icyo nagira mvuge coco ni uko ubwa mbere iri ryaje gukuraho abantu basanzwe bafasha abantu aho nikora ryaje gushikira no kongereza no gutera intege abasanzwe babikora ko barengewe tuvuga kugira ngo nyene ntihaje mu izo mvo za politike nta abantu ataho baba basa n'abegamiye nk'abo mu masengero eh, nabo barashikira abanyagihugu cane kumbure ngira ngo akaba aribo bakorana n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda je nibaza yuko ngira busanga ufise ibintu bukora kubona leta yarabikoze uko ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bufise umusanga mu ntara bufise nk'umuntu umwe uwo muntu umwe ntiyoshobora gufata fata akariro k'intara mvukamo y'amakamba ifise ibiti bijana mirongo itatu n'icenda uwo muntu umwe yashobora kuyikoreramo afise uburyo ubwayo kugira ngo abari bagikora wenyene n'ishyirahamwe kanaka ntibishoboka usanga ugiye kubishyira mu ngiro n'ibintu bigoye ubu rero leta n'umuvyeyi wa bose ivyiyumviro nk'ivyo uri kurambaza ni vya babandi batemera ko leta n'umuvyeyi wa bose n'abari umuvyeyi w'akabuye k'abantu si uko bimeze ego urumva vy'ukuri leta irafise inguvu yo kumubiriza rero hari amasitoke igiba gisigaye ni iki uburyo bwo kugaburira abo bantu ubwo kubigabangana bijanye n'ico umuntu akeneye kuko urabona abantu baje bakegeranya impuzu usanga n'umutamakazi arose ipantaro wumva ivyo ntacyo vyomufasha ivyo rero nakazi karabonetse ni kenshi gufasha ntibiri mu rwego rw'imfungurwa gusa no kuraba muri rusange nka twebwe turiko turabigisha entrepreneuria abo bantu abo nikora nyene turiko turabigisha turabaha n'amasertifika bakasohokana urumva birakenewe ko umunsi umwe umuntu asohoka kuva mu ntawe nikora ntabwo kandi ntawe nikora ngo apfa ntawe nikora reka duhe ijambo musenyeri murakoze cyane murakoze nagira ngo ngaruke kuri iri tegeko mu by'ukuri ni itegeko ryiza kandi rikomeye cyane kandi ririmo ibintu byinshi cyane muri iri tegeko hashobora kuvamo n'iyindi migambi myinshi cyane imigambi ifashwe na leta imigambi ifashwe n'amashyirahamwe imigambi igizwe n'amashengero kugira ngo tugire iyi ntumbero leta yaduhaye yo gufasha abantu aho nikora ikindi cya kabiri ni ukumenya abantu aho nikora bofashwa ni bande zo gushyiraho iyo migwi gusa ariko kumenya ni bande ni bande aba bantu bofashwa rero tukagira tuti icyo kwigwa neza kugira ngo uwo mugwi ushobore no gukora neza kumenya ibikenewe hariho n'abadafise aho ba- baba hariho abadafise aho barambika umusaya uwo mugwi nibaza yuko atari uwo kwegeranya imfashanyo gusa ariko harimo no guhimiriza ariko kandi na leta ikiraba ba bantu batanga amakori burya a haba harimo igice cyo gufasha bajya ba- ba- ntawe nikora batishoboye bazorabemo akantu kova kuri ayo makori bakaja bavuga ati naho ryoba ifaranga rimwe ku icumi canke rimwe kwijana rigende ryunganire byo bene gihugu bazoba bariko baregeranya hajya ku ruhande rw'ikori bagire bati niki reka tugishiremo uyu mutima leta iriko iratwumvisha iriko irashyira mu barundi ni mwiza cyane ibi nivyo ishengero ryamye ryifuza n'umukama wacu yesu kristo yagira ati abantu nibagira urukundo abantu nibafashanye abakristo ba mbere bari babayeho mu gufashanya iyo habaye n'ingorane abarongozi b'ishengero baca bahamagara bakavuga bati reka turondere intabaro reka turondere ibyo gufasha aba bantu batishoboye ku kintu cyabaye bagakorera hamwe kandi iyo abantu bagiye hamwe barashoboye naho baba bafite duke duke badushyize hamwe biba byinshi rero uyu mutima wo gufashanya turawushyigikiye ahasigaye ni ukugira ngo twige neza uburyo bizokogwa neza itegeko ni ryiza kurishyira mu ngiro n'ibindi itegeko ry'umukuru w'igihugu riravuga yuko hazotunganywa ibibanza abantu bazoshiramo imfashanyo zitegekanijwe kumbure ngira ngo botanga amatangazo nk'uko andi matangazo uko bimeze mu itegeko no kuvuga ku ikomine ni ukuvuga yuko ibyo bintu bikoranirizwa nka nka mu makomine hose haca haba sitoke yo gushyiramo izo fungurwa ziba zidapfa kubera harimo na ba bandi bo mu yindi bworozi n'abandi baca babereka ingene babibika ni kugira ni kuvuga abantu bose baka- bo- kwama bashika ku Yego.
makomine yego twebwe ibidapfa babyegeranije biranditse canke Ivyegeranye- ngo babera kure ngira ngo nko ku mutumba mukuru umutumba urumva yohagarara sibo akavuga.
babizana hariho ahantu babyegereza bububu ingene biza gushika muri komine komine bamenye ingene bigenza ibyo ni byiza cyane nibaza yuko abantu bazokora iki gikorwa boba abantu bazwi atari abantu bazwi nabo mu ntwaro hashobora gusanga hariho abashoboye kubyitirira Ubusanzwe agacegeza cyangwa se ijambo, ni ya akabitora komite Eh, ikorana n'intwaro nta wundi abikuriwe eh, abo re- izo bizwi yagenywe ifise n'ikiyiranga abo bantu rero bateza kubaho kandi akagira ikintu kibaranga hanyuma ibibanza nabyo nyine bikamenyekana Ah, ah, iki ni ikintu cyiza cyane n'igihe cyo gutoza ibyo bintu nibaza yuko guhera mu kwa mbere kugera umwaka uhereye iminsi yose ba- uririmba ati gufasha gufasha gufasha ariko bo kwiha ibihe agira ati nk'ubu turabona kumenga hariho ihera ry'ikawa nk'ubu turabona kumenga hariho abantu Iyimbura.
bimbuye hama bakavuga ati reka turamaye amaperiyode hatari inzara mu bantu hatari ubukene bwinshi hama tugerageze tubibutse tubabwire ukuntu botanga icyo nashatse kuvuga ngaha ni ukugira ngo iyi mfashanyo ntiyegeranywe mu buryo budatomoye mu buryo umenga Nico- nico gituma nakwata ijambo Tabira, Musenyeri.
yego.
nico gituma twafashe Reka mu tumuhe itegeko ijambo.
ukwezi kw'indwi yego mu kwindwi ibimbuye Mm, hari bimbuye.
bafite icyo bisigura uwo munsi ntibapfuye gutorwa ni- n'igihe cy'imbura impeshyi niho ushobora kuvuga uti nicyo gituma byari ibyo muri uku kwezi kw'indwi nyine kugira ngo ntange umuco hari yabaye afedi hazari kugira ngo batore ukwezi kw'indwi no kuba bimbuye impeshyi Okay, nk'ubu baba batoye uko kwezi kw'indwi ko kwegeranya ibyeze ariko nk'ubu uye hariho ikintu bita ibindi vyama.
kampanye ishuri nayo urumva hakwiye kuca hazi icyo kintu nacyo cyo kwegeranya amakaye y'abana kugira ngo abana bose ntihagire umwana reka kuja ku ishuri kubera ko yabuze ikaye yabuze iniforume ya mafaranga navuga yako ntaraheza agashaka kuko aya makaya aragugwa nibaza ko bajya amafaranga cyane kuko bivuye n'ikintu cyiza cyane gufasha muri icyo kintu nacyo kirahambaye rwose yego cyane ikindi ni ukongera ko ah, ah, mu kwindwi abari mu ci haba hari akazuba abana baba bari mu buruhuko abanyeshuri nibaza yuko leta yoca ivuga ati mugire amakando travaye mwubakire ba ntawe nikora Eh, abantu ibi- imvura ntizotasure banyagigwa nimba abana baca babegeranya bagira akando travaye bakava mu buruhuko bubatse nk'inzu nka zingahe zaba ntawe nikora abyo nyine byoba byiza ego musenyeri Eraste Bigirimana umurongo w'isengero rya Anglican muri diocese ya Bujumbura turabakengurukiye namwe bwiko mwitavye ubutumire natwe turabakengurukiye ko mwadutumiye ego mufasoni odando w'umwami umurongo w'ishyirahamwe rivugira abantu aho nikora fondasiyo tabita action namwe bwe turabashimiye ko mwitavye ikiganiro turabashimiye cyane ku buryo mwiyumviriye ko gusubira kuduhuza twari twahuye ibintu biriko biracika by'abana mwe ibarabara by'abantu abonikora mu ibarabara ubu ikibazo kikaba kiriko kiratorerwa umuti turashimiye bimwe navuga by'umwihariko turashimiye leta y'u Burundi yiyumviriye kuri bana abonikora turashimiye ku bw'amashengero turashimiye namwe abanyamakuru kuko mwamye mukora igikorwa kidasanzwe mukaduha ijambo kugira ngo dushikirize dutere akamo ngo abantu bose bakora ico gikorwa cyane cyane iradiyo uh, voix d'amerique kuko nayo yarakoze ico gikorwa kidasanzwe co guhimiriza barema ko bantahonikora botabagwa ego twibutse abari ko twumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya amerika aho twari ko turavuga ku munsi uherutse kugenwa hano mu burundi wo gufasha bantahonikora diane ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye diane ndonse n'abatumirwa muri studio i bujumbura murakoze cyane namwe mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika muri iyi minota mirongo itatu ishize ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na keri na shuwane na inosa kimenyi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mugire ibihe byiza tubararika ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika